ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na venuste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi na fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye leta y'u rwanda yamaganye ibitangazamakuru byishyize hamwe mu muryango wiswe forbidden storage bigaragaza ko byakoze inkuru zicukumbuye ku butegetsi bw'u rwanda byita ubw'igitugu leta ya tanzania kuri uyu wa gatatu yatahukanye impunzi z'abarundi barenga igihumbi bavuye mu nkambi ya nyarugushu batashe ku ngufu mu burundi bamwe bagenda bararira rabaye uweni n'ukuri benshi bahebye natwe ntitugira iyo tuja bamwe twarabuze abacu singira iyo nja singira iyo navuye singira iyo tuja abantu benshi bariko baragorwa bariko bararira yuweni dutabara umwe mu mpunzi z'abarundi mu burundi kuri uyu wa gatatu isoko rya ruvumera riri mu mujyi wa bujumbura ryamaze amasaha agera kuri ane rifunze kubera impamvu z'umutekano ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi kumwe na diane nini nahazwe amakuru yacu duhereye muri afurika y'epfo aho abanyagihugu bo muri ico gihugu baraye bitabiriye amatora afatwa nk'arimwo ubupfindo abaye muri ico gihugu kuva acikukira intwaro yakaryamisha miryango apartheid hari mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane ibipimo vyashizwe ahabona vyerekana ko umugambwe anc umaze imyaka mirongo itatu ku butegetsi ushobora gutakaza ibibanza vyinshi mu nama nshingamateka bikaramuka bigenze uko bizuba ari ubwa mbere bibaye kuva anc ifata ubutegetsi hari mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane abatoye ejo kwa gatatu batoye abazoserukira intara icenda n'abashingamateka aba ni nabo bazoheza bagatora uwuzoca aba perezida wa afrika y'epfo umugambwe anc uri ku butegetsi ukaramu kuronsa abashingamateka benshi amahirwe y'uko perezida cyril ramaphosa aramutswa ico gihugu kuri ino ncuro aguma ku butegetsi azoabaye menshi uronse abashingamateka bake naho umugambwe anc ushobora kuzoba utakaje ubutegetsi umaze ku imyaka mirongo itatu tukiri ku mugabane wa afurika muri sudani uruhande rw'igisirikare gifise ubutegetsi muri ico gihugu rwanse kuja mu biganiro vy'amahoro biruhuza n'umurwi wa gisirikare uzwi nka rapid support force rsf mu mpfunyapfunyo urwanira gushika ku butegetsi bwa sudani malik agar icegasha general abdel fatah al burhan arongoye ubutegetsi bwa gisirikare yavuze ko batazopfa bahonyoje ikirenge mu biganiro kiretse bishwe mu majambo yiwe yagize ati ntituzoja ijeda ababikeneye baraza batwicire ngaha mu gihugu cacu hama ibiziga bavyikorere babitwareyo ijeda nico gisagara gisanzwe kiberamwo ibiganiro vy'izo mpande zibiri muri arabia saudite uruhande rw'abasirikare bafise ubutegetsi bwa sudani ruvuze ano majambo inyuma y'ibiganiro umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken yari yagiranye na general abdel fatah al Burhan amusaba guheza intambara no gusubira ku meza y'ibiganiro uruhande rw'umugwi wa gisirikare uzwi nka rapid support forces narwo rwavuze ko rwiteguriye gusubira mu biganiro naho biri uko nta ruhande na rumwe rwigeze rukurikiza amasezerano y'amanama yabaye imbere arimwo ahanini ayo gutanga agahengwe hagati aho ingwano ikaze irabandanya mu burere bwo mu buraruko bw'umurwa mukuru wa sudan khartum abanyagihugu bavuze ko biriwe bumva ibisasu birimwo ivyarungitswe n'indege n'ibibombe ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'amakuru tubafitiye igisirikare ca korea y'epfo kivuga ko korea ya ruguru ejo kwa gatatu yakororeye muri korea y'epfo ibipurizo bishika ku majana abiri na mirongo itandatu igisirikare ca korea y'epfo kivuga ko ivyo bipurizo vy'ibara ribonerana vyarimwo ubutumwa bucafuza korea y'epfo amazirantoke ibikoresho vyo kwihanaguza mu kazu ka surwumwe ivyondo imyanda mikuru y'ibikoko n'ibindi bicafu binuka ibimenyeshamakuru vyo muri korea y'epfo bivuga ko korea ya ruguru yakororeye ivyo bipurizo mu gihugu cose ibibanza vyakorokeyemwo birimwo amabarabara acamwo imiduga myinshi n'abantu benshi imbere y'inyubakwa zibamwo abantu ibibanza bigenderwamwo hicamwo abantu benshi mu icungararo yose ya korea y'epfo irimwo n'umurwa mukuru seul abategetsi ba korea y'epfo baciye bihutira kurungikira ubutumwa mu matelefoni y'abanyagihugu bubabuza kuva mu mihana yabo igisirikare ca korea y'epfo cavuze ko ivyo korea ya ruguru yakoze ari ububisha bugayitse ihonyangwa ku rwego rwo hejuru ry'amategeko mpuzamakungu kandi vyabangamiye cane umutekano w'igihugu mw'itangazo yo yong umushiki wa kim jong un atwara korea ya ruguru yasohoye yishimiye iki gikorwa avuga ko ari icira ubwenge ingabire nziza itabesha kandi yerekana ubwigenge bwo gushikiriza ivyumviro ku banyagihugu ba korea ya ruguru impande zitandukanye zo muri korea y'epfo zavuze ko itangazo rya yo jong ari iry'agashinyaguro mu ntango zino ndwi korea ya ruguru yari yagabishije ko izokwihora inyuma y'aho umwe mu baharanira agati k'akazina muntu azwi cane muri korea y'epfo arungitse ibipurizo bigera kuri mirongo ibiri birimwo ibipapuro bivuga nabi ubutegetsi bwa korea ya ruguru n'ibikoresho birimwo indirimbo za korea y'epfo y'epfo zibujijwe kuvugirizwa mu ya ruguru duce tubibandaniriza mu y'imirimo ibitigiri vy'abashomeri muri rusangi bizogabanuka ku isi hose muri uno mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ibi bivugwa n'igisata ca onu kirabi vy'akazi organisation internationale du travail oit mu mfunyapfunyo cavyerekanye muri raporo yacu nshasha ivuga ko muri rusangi abariko bararondera akazi ku isi yose ari miliyoni zirenga amajana ane muri iyo raporo igisata ca onu oit kivuga ko ku isi yose abashomereye ari ibice bine n'utundi duce icenda kw'ijana mu mwaka uheze bakaba bari ibice bitanu kw'ijana ibi biharuro biri hasi y'ivyo oyite yari yatanze nk'imburi zavuga ko mu bihugu bitunze abashomeri bazokwiyongera cane kubera ubuhinga butuma amamashini akora bumwe mu buzi bukorwa n'abantu igisata ca onu kirabi vy'akazi kibandanya kivuga ko hacibonekeza ubusumbasumbane mu buzi na cane cane ku bagore baba mu bihugu bikiri mu nzira y'iterambere
urakoze diane nini nahazwe mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika yumvikanira kuri fm mirongo icyenda na gatatu n'ibice bitatu n'ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotuweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu no ku mbuga za instagram youtube na facebook aderesi yacu ni vewa radiyo yacu iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
leta y'u rwanda yamaganye ibitangazamakuru byishyize hamwe mu muryango wiswe forbidden storage bigaragaza ko byakoze inkuru zicukumbuye ku butegetsi bwita ubw'igitugu bwa perezida w'u rwanda paul kagame ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byanditse ko ibivugwa na forbidden stories bidafite ishingiro ibyo binyamakuru biravuga ko ubutegetsi bw'u rwanda bukora uko bushoboye kose kugira ngo bucecekeshe abatavuga rumwe nabwo kugera no ku bari mu bihugu by'amahanga inkuru yateguwe n'ijwi ry'amerika muragezwaho na Geoffrey Mutagoma ibyo bitangazamakuru bigera kuri cumi na birindwi biravuga ko ubutegetsi bwa perezida paul kagame bwibasira cyane abatavuga rumwe nabwo bari mu bihugu byo ku mugabane w'uburayi nko muri swede mu buholandi mu bubirigi muri afurika y'epfo muri tanzania n'ahandi ku isi ibyo bitangazamakuru bihuriye mu cyo byise forbidden stories inkuru za kirazira ugenekereje mu kinyarwanda ku rwanda bivuga ko bifite ibimenyetso n'ubuhamya bigaragaza icyo byita amayeri ajyanye n'iterabwoba ndetse n'uburyo bamwe mu banyarwanda baba mu mahanga nk'impunzi bagenda baburirwa irengero forbidden stories biragaruka cyane no ku banyamakuru bahunze bikavuga ko bageze hanze ubutegetsi bw'u rwanda bukabahozaho ijisho ugaruka cyane mu nkuru icukumbuye ku rwanda ni jean bosco gasasira umaze hafi imyaka cumi n'ine mu buhungiro uyu wahoze ari umwanditsi mukuru w'ikinyamakuru umuvugizi yabwiye forbidden stories ko yahunze u rwanda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nyuma yo gushyirwaho ibikangisho byinshi akavuga ko nyuma y'amezi make ahunze uwari waramusimbuye by'agateganyo kuri uwo mwanya yiciwe mu mujyi wa kigali ndetse n'icyo kinyamakuru abategetsi bakagihagarika gasasira yabwiye ibinyamakuru byibumbiye muri forbidden stories ko nubwo yaje guhabwa ubuhungiro n'igihugu cya swede icyo yise amayeri y'iterabwoba ryo kumugendaho yakomeje umuryango Forbidden Stories uvuga ko wiboneye inyandiko yavanywe mu majwi y'ikiganiro cyo kuri telefone umusirikare mukuru w'u Rwanda Jack Nziza yaganiriye na Maneko wari ushinzwe gukurikirana Gasasira iri huriro ry'ibinyamakuru bicukumbura rivuga ko nta gihe cyashize ibyo bibaye umudipolomate w'u Rwanda akirukanwa ku butaka bwa Suwede bikemeza ko yaziraga gukora ibikorwa by'ubutasi ku mpunzi z'Abanyarwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu naho urukiko rwo muri Suwede rwahamije uwo maneko icyaha cyo gukora ibikorwa by'ubutasi binyuranyije n'amategeko Forbidden Stories ivuga ko mu byashingiweho muri urwo rubanza harimo n'amajwi y'icyo kiganiro yagiranaga na Jack Nziza umusirikare w'ipeti rya generale mu ngabo z'u Rwanda ubu uri mu kiruhuko cy'izabukuru Forbidden Stories ivuga ko ibyo bitakomye mu nkokora ibikorwa byo guhiga Gasasira ikemeza ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe ikinyamakuru Journalisten cyatangaje ko umukozi wa ambasade y'u Rwanda muri Suwede yaba yarahayeho umuryango wa Gasasira miliyoni eshanu z'amakrona akoreshwa muri Suwede ni ukuvuga asaga miliyoni magana atandatu mirongo cyenda uyavunje mu mafaranga y'u Rwanda ayo kikavuga ko bayahabwaga nk'ingurane ngo batange imyirondoro y'aho Gasasira aherereye radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi turacyavuga ku byatangajwe n'umuryango w'ihuriro ry'ibinyamakuru forbidden stories mu mazina y'abanyapolitiki forbidden stories ivuga ko bahunze ubutegetsi bwa paul kagame ariko bakanga bagakurikiranwa n'iyo bahungiye harimo patrick karegeya wahoze mu gisirikare cy'u rwanda akaza kwicirwa muri hoteli i johannesburg muri afurika y'epfo anizwe harimo kandi kayumba nyamwasa wigeze gukorera ubutasi bw'u rwanda anaba umugabo w'ingabo zarwo uyu Forbidden Stories ivuga ko yarokotse ubwicanyi kandi ubutabera bwa Afurika y'Epfo bwanzuye ko ibikorwa byo kugerageza kumwivugana byari bishingiye ku mpamvu za politike ndetse ko inyandiko z'imikirize y'urubanza zerekanye ko abari babiri inyuma ari itsinda ry'abantu bo mu Rwanda naho mu mpirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu ho amazina agarukamo harimo irya René Claude Mugenzi uyu ibinyamakuru byibumbiye mu muryango Forbidden Stories bivuga ko yemenye ko leta y'u Rwanda irimo kugerageza kumwivugana nk'uko bikubiye mu nyandiko yo mu biro bya polisi ya Londres mu Bwongereza uyu muryango ufitiye kopi nyamara uyu muryango uvuga ko leta y'u Rwanda ibyo yabihakanye ahandi naho umunyamakuru w'umunyakanadakazi Judy Rever mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane yasabye uburinzi bw'inzego z'umutekano z'ububirigi ku buzima bwe avuga ko bwari bubangamiwe n'u Rwanda ibinyamakuru byibumbiye mu muryango Forbidden Stories kandi mu nkuru yabyo byemeza ko abategetsi bumviriza abatavuga rumwe nabwo bakoresheje ikoranabuhanga rya Pegasus biravuga ko hagenda hagaragara impfu zitera amakenga ishimutwa rya hato na hato no kwibasira abavandimwe b'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda Forbidden Stories yavuze ko bumwe mu buryo ubutegetsi bw'u Rwanda bwifashisha harimo ubushimusi amarozi no gutera ubwoba hakoreshejwe telefoni zitazwi ku bushimusi uyu muryango ugatanga urugero rwa joseph mazimpaka wahoze mu gisirikare ivuga ko yashimutiwe n'ingenza z'u rwanda muri tanzania ariko akaza gutoroka hazamo kandi irya paul rusesabagina uyu forbidden stories itangaza ko imyaka ibiri mbere y'uko ashimutwa ni ukuvuga mu mwaka w'ibihumbi na cumi n'umunani yaba yaraburiwe ko hari igikorwa cyo gushaka kumuroga bikozwe n'inzego z'ubutasi bw'u rwanda ibyo bitangazamakuru biranavuga ko bifite ibihamya ko hari abasirikare b'u Rwanda bari mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mugambi wo gutera inkunga umutwe w'abarwanyi ba M makumyabiri na gatatu bigashimangira ko bifite n'ibimenyetso kuri bamwe mu basirikare b'Abanyarwanda bagwa mu ntambara ibera muri Kongo. Imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu ivuga ko ibi byose ubutegetsi bw'u Rwanda bubikora bugamije gucecekesha no kubiba umwuka w'icyoba mu bantu. Bwana Lewis Murge umuyobozi w'umuryango Human Rights Watch ishami rya Afurika yo hagati mu kiganiro yahaye Forbidden Stories avuga ko ubutumwa u Rwanda ruba rurimo gutanga kuri aba bantu bari hanze y'igihugu busobanutse cyane ko ari ukubabwira ko ruzabacecekesha ibi kimwe n'ibindi bikubiye muri izi nkuru zicukumbuye za Forbidden Stories guverinoma y'u Rwanda yabyamaganiye kure mu itangazo ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byashyize ahagaragara rivuga ko hongeye kwaduka ibikorwa by'abakoresha itangazamakuru bibasira ubuyobozi bw'u Rwanda n'abaturage muri rusange bagamije inyungu za politiki muri iryo tangazo leta y'u Rwanda ivuga ko ibivugwa na Forbidden Stories bidafite ishingiro uretse kuba bigambiriye kudurumbanya amatora y'umukuru w'igihugu n'ay'abadepite ateganijwe muri uyu mwaka ndetse no gukomeza gushyigikira umutwe w'abarwanyi ba FDLR wasize uhekuye u Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane kuri ubu ukaba warizwa muri congo urakoze Geoffrey mutagoma tukivuga ku rwanda urukiko rw'ibanze rwa nyarugenge rwahamije eugene barikana wahoze ari umudepite mu nteko nshingamategeko y'u rwanda icyaha cyo gutunga intwari mu buryo bunyuranyije n'amategeko yategetswe kwishyura ihazabu ingana n'amafaranga ibihumbi magana atanu y'u rwanda kigali eric bagira ubusa akabati gashaje kari mu nzu bwana eugene barikana yahoze abamo nyuma akaza kuyigurisha atakigakoresha niko abatangabuhamya bemeza ko basanzemo izo ntwaro aregwa gutunga mu buryo bunyuranije n'amategeko izo zigizwe na grenade yo mu bwoko bwa stick ndetse n'ububiko bw'amasasu icumi yo mu bwoko bwa ak47 umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge asoma iki cyemezo bwana eugene barikana wahoze ari intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda ntiyari mu cyumba cy'urukiko uruhande rw'ubushinjacyaha narwo ntirwari ruhagarariwe ubushinjacyaha mu kirego cyabwo busobanura ko izo ntwaro zabonetse mu kabati barikana yari yagurishije uwitwa hitimana ni nyuma yo kwimuka mu nzu yari atuyemo ku kivugizi nyamirambo mu karere ka nyarugenge mu mujyi wa kigali ntitwabashije kumenya igihe yaba yaratangiriye gutura muri iyo nzu n'igihe yayimutsemo barikana akiregura avuga ko yasabye wari ubonye izo ntwaro muri ako kabati gashaje kuzisubiza aho yahoze atuye ariko abakozi bakazipfunyika mu gitambaro bakazishyira mu ndabyo hafi y'igipangu ubushinjacyaha buvuga ko zatahuwe n'abandi bakozi bazwi nk'abakarani bari bagarutse gutwara ibindi bikoresho bya barikana bahita batabaza inzego z'umutekano uregwa haba mu bugenzacyaha mu bushinjacyaha no mu rukiko yemera icyaha akavuga ko atarazi ko atunze izo ntwaro ibi bikamubera umwanya wo gutakambira umucamanza avuga ko mu gihe cy'imyaka ibarirwa muri mirongo itatu akorera igihugu atigeze agambirira kukigirira nabi akavuga ko atarazi ko azitunze barikana akaburana akeka ko byashoboka ko izo ntwaro aregwa zaba zarageze mu kabati yahoze atunze mu gihe yari ari prefe wa perefegitura ya kibungo yumvikanisha ko iwe habaga abasirikare bamurindiraga umutekano ndetse nawe ubwe yari yarahawe imbunda nto yo mu bwoko bw'amasotera yo kwirinda ubushinjacyaha bwari bwamusabiye igifungo cy'imyaka ibiri muri gereza ariko barikana uvuga ko byamugwiririye akaburana yemera icyaha akanagisabira imbabazi ari nako yasabaga gukurirwaho igifungo umucamanza agasesengura akavuga ko mu gihe barikana yatungiye izo ntwaro atigeze agira urwego rubishinzwe amenyesha iby'izo ntwaro urukiko ruvuga ko atigeze amenyesha n'uwo yagurishije iyo nzu ko harimo izo ntwaro rwavuze ko uregwa atagaragaza uburyo izo ntwaro zageze aho yahoze atuye ndetse n'aho yaba yarazikuye yisunze ingingo z'amategeko umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa nyarugenge yanzuye ko uyu wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda ahamwa n'icyaha cyo gutunga intwaro mu buryo bunyuranyije n'amategeko kandi ko agomba kugihanirwa yavuze ko kuba barikana aburana yiyemerera icyaha ubwabyo bimutsindisha yavuze ko kuba yaraburanye yemera icyaha atagora inzego z'ubutabera yanyuzemo bimubera impamvu nyoroshya umucamanza yasobanuye ko barikana yagombye guhanishwa ihazabu ingana na miliyoni imwe y'amafaranga cyangwa se igihano cy'igifungo kingana n'umwaka umwe muri gereza yisunze ingingo z'amategeko umucamanza yamuhanishije kimwe muri byo ari ryo hazabu rya miliyoni imwe ariko kubera barikana yaburanye yemera icyaha yamuhanishije gutanga ihazabu ingana n'amafaranga ibihumbi magana atanu ku ngingo irebana n'igarama ry'urubanza ringana n'amafaranga ibihumbi icumi umucamanza yari imusoneye yasobanuye ko barikana aburana afunzwe eugene barikana wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u rwanda yatawe muri yombi kuva mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatanu bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu burundi kuri uyu wa gatatu isoko rya ruvumera riri mu mujyi wa bujumbura ryamaze amasaha agera kuri ane rifunze kubera impamvu z'umutekano inkuru irambuye thierry vendayishimiye ubwo abakunzi b'ijwi rya amerika bishikira ngaho ku isoko rya ruvumera riherereye muri zone buyenzi komine mukaza basanze imiryango yose iryinjiramo yugaye abadandarizamwo n'abasuma bose bari hanze hari igihe cy'isaha zitatu mu gihe isoko rifungurwanye n'izina isaha imwe n'igice z'agatondo nk'uko amasoko yacu abitubwira nta mumenyesha amakuru canke uwundi wese yari yemerewe kugira ifoto afata canke amajwi ku biriko birabera muri ico kibanza abajejwe umutekano mu gipolisi bari kumwe n'uwurongoye iyo soko nibo batanze itegeko ko atamumenyesha amakuru yemerewe kugira ibyo afata baca babategeka kuva muri ico kibanza igitangazamakuru ca leta arico rtnb televiziyo y'igihugu niyo yonyene yahawe uburenganzira bwo gufata amasanamu naho nyene bakaba babwiwe ko batagomba gufata amajwi y'abanyagihugu haheze amasaha arenga atatu uwurongoye iyo soko ya ruvumera eric baseka yaciye akoranya inama y'abadandaza bose bari babujijwe kwinjira abaharangurira abaguzi ndetse n'abo bajejwe umutekano yaciye abamenyesha ko kuba isoko ryugaye mu kiringo c'ayo masaha yose arenga ane ari imvo z'umutekano utifashe neza muri iryo soko gusa ntiyagiye mu idonido isigura icateye uwo mutekano muke ikindi yabamenyesheje ni uko abo bita abamasayi ndetse n'abandi batembereza ibidandazwa ngaho mu isoko no hanze yaryo bihagaritswe kugeza basabye ibibanza byo gukoreramwo abandi babujijwe kudandaza n'abasanzwe badandariza impuzu hasi mu isoko aho bita muri vayura inyuma y'ibyo isoko ryaciye rifungurwa yamara bamwe mu bahakorera batashimye ko amajwi yabo yumvikana kuri mikoro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika bavuga ko bafise amakuru ko hoba hari ibigwanisho byashizwe muri iryo soko ku mugoroba wo kuwa kabiri ku igenekerezo rya mirongo ibiri n'umunani ku kwezi kwa gatanu uyu mwaka ayo makuru avuga ko hari umwana yahawe n'umuntu ibigwanisho birimwo grenade abyinjiza muri iryo soko mu nyuma aza gufatirwamwo gusa ijwi ry'amerika ntiyabashije kuronka amakuru yimbitse kuri ayo magrenade yoba yinjijwe mu isoko abo bafise utwabo muri iryo soko banabwiye abakunzi bacu ko bafise ubwoba ko izo grenade zigenda ziterwa muri iryo soko zishobora guturika umwanya n'umwanya abantu bakibwa ku murango izuba riva ibyo bavuga ko ashobora kuba ari n'amayeri yo gushaka kwiba hakoreshejwe ubwo buryo na cane cane ko atari ubwa mbere hibonekeje ibyo bigwanisho muri iryo soko basaba ko iryo soko ryocungegwa n'abasirikare na cane cane ku nzira zose zishobora kwifashishwa n'abagizi ba nabi zirimwo n'umufurege uryinjiramwo usanzwe utwara amazi ariko mu gihe cici na cane cane ko ata amazi aba arimwo abantu bakaba bashobora kuwucamwo kuko ari munini cane uwurongoye igisagara ca bujumbura jimmy hatungimana abajijwe na bagenzi bacu mu burundi kuri ico kibazo yabamenyesheje ko ataco abiziko kuko atacegeranyo umukuru w'iryo soko aramuha nta kindi yarengeje ko isoko rya ruvumera haheruka kwaduka umuriro ku igenekerezo rya kabiri uku kwezi umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ku ruhande rumwe rwaryo mu nyuma urazimwa ata byinshi bihononekariye nayo mu kwezi kwa gatatu naho muri iyo soko nyene haratowe ibigwanisho bigizwe n'amagrenade Thierry Vendayishimiye ijwi ry'Amerika Kigali
mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu leta ya tanzania kuri wa gatatu yatahukanye impunzi z'abarundi barenga igihumbi bavuye mu nkambi ya nyarugusu abashubijwe mu burundi ni abatari bafite ibyangombwa byo kuba impunzi inkuru ya james jovene ibyo bitigiri byatanzwe n'umurongozi mukuru w'ibiro by'abimukira mu ntara ya kigoma bwana remigis pesambiri nyuma y'icyo gikorwa cyo gutahukana izo mpunzi mu gihugu cy'u burundi benshi muri bo bajya Rutana Cibitoke mu giteranyi na Cankuzo Bwana Pesambiri yashimangiye yuko icyo gikorwa kiri mu migambi ya leta ya Tanzania yo gutahukana impunzi zose hatarenze uyu mwaka turimwo kandi yuko iyo ngingo yafashwe bivanye n'uko izo mpunzi hafi igihumbi mirongo irindwi n'umunani atari urupapuro bafise rubaranga kandi bataronswa imfashanyo.
Mahesabu yanatuonyesha kupitia taratibu na records za kwenye makambi wanapatikana kama elfu moja na ishirini.
Ibiharuro bitwereka yuko hari impunzi zigera ku gihumbi mirongo irindwi n'umunani dutahukana uyu munsi, bose nta rupapuro bafise rubaranga ko ari impunzi, gutyo biboneka ko ata mategeko bakurikije mu kwinjira mu nkambi, ari nayo mpamvu tubatahukanye, harimwo abakenyezi, abana, imisore n'abageze mu zabukuru. Ni ngombwa ko basubira iyo bavuye mu gihe bafungiye ata burenganzira bafise bwo kwitwa impunzi.
Sasa kama idara ya wakimbizi haiwatambui, wanarudishwa sasa uhamiaji, na uhamiaji inaanza kufanya zoezi la kuwarudisha kule walikotoka. Sisi tutakuwa tunawarudisha. Kwa hiyo mkuu wa makazi atakuwa anawaleta ofisini, sisi tunawarudisha.
mu bitigiri dukura mu biro by'abimukira mu ntara ya kigoma kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi n'indwi impunzi zidafise ibiziranga zirenga hafi ibihumbi icyenda n'amajana umunani zaramaze gutahukanwa ku nguvu na leta ya tanzania naho benshi muri bo bongera guhungira mu bindi bihugu bibanyi abandi bakagaruka tanzania mu gihe basanga icyo bahunze kitarakemuka ku ruhande rw'umurongozi mukuru w'inkambi ya nyarugusu bwana barnabas sebastian we yagabishije impunzi zo mu nkambi ya nyarugusu zagiye ziraha ikaze inshuti zabo zihunguka zikongera guhunga mu gihe bitemewe n'amategeko yavuze ko uwo bazosanga yahaye indaro abahunguka bakongera guhunga nawe azoca atahukanwa ku nkoni Uwepo wao hapa ni kinyume cha sheria, na kwamba wakiwepo hapa wasitarajie kwamba watapewa hizo fomu za kuweza kupata huduma za chakula, elimu wala afya.
batuye hano mu nkambi mu buryo butemewe n'amategeko gutyo ntibizere ko bazoronswa imfashanyo iyo ari yo yose twaramaze kubwira impunzi iyo ari yo yose izi neza ko yahaye indaro abahunguka bakongera guhunga imenye ko bitemewe n'amategeko kandi nabo tuzubaka ubuhungiro nk'aba turiko turatahukana uyu Na munsi hadhi ya ule uomba hifadhi. Kwa hiyo wata, watanyang'anywa hizo hadhi endapo wataendelea kuwapokea hawa watu ambao wanakuja kinyume cha sheria.
naho biri uko bamwe muri izo mpunzi bavuga ko nyabu na umutekano wabo utarakemuka ari nayo mpamvu bahungutse bongera barahunga mu gihe basanze umutekano wabo udakwiye kubw'iyo mpamvu batakambira leta ya tanzania kubemerera ubuhungiro kibure kubimurira mu bindi bihugu batashe ku ngufu mu burundi bamwe bagenda bararira rabaye uweni nukuri benshi bahevye natwe ntitugira iyo tuja bamwe twarabuze abacu ntisingira iyo nja singira iyo navuye singira iyo tuja abantu benshi bariko baragorwa bariko bararira ayo uweni dutabara bari bakwiye kutu- kuturaba ko turi impunzi ntitugira aho twirukira n'aho tujya nk'ubu mbere ukuntu ndabibona abantu menga ni nk'intambara ahubwo turiko turahunga ubugira kangahe dusubira iyo twaje tuba abantu barasabagina murabe ukuntu mutugarukira ko natwe tukaba impunzi mu bandi kuko tumerewe nabi imigambi yo gutahukana impunzi zose zahunze umutekano muke mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri cumi na gatanu iriko irabandanya mu nkambi za Nduta na Nyarugusu leta ya Tanzania ikeneye kubona ko uyu mwaka uba uwa nyuma muri ico gikorwa cyo gutahukana impunzi zose z'abarundi kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu ca Tanzania James Jovini kubwijwi rya Amerika ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara mwakoze kudutega amatwi dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ikibura bakarya ni umunyu n'itabi umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo